iri ni ijwi ry'amerika mwaramutse neza ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice cyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri ntawovuga yuko uko umutekano bimeze uyu munsi ariko byari bimeze haraheze amezi cumi n'abiri urabona ko hari byagiye bihinduka uyu ni perezida silvestre ntibantunganya wahoze atwara uburundi amaze ibyumweru bibiri atahutse nyuma y'igihe kirenga umwaka yari amaze mu gihugu cy'ububirigi naho mu rwanda noheli ntiyabaye nziza ku bacuruzi nk'uko byari bisanzwe ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari arabanzirizwa n'amakuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na rozine munezero
urakoze Thomas mwaramutse mwese wateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika umuherereye hose amakuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu cya nigeria aho hatangajwe ko umugwi boko haram ushobora kuba watugijwe burundu muri icyo gihugu perezida muhammadu buhari amenyesha ko abagwanyi b'uwo muhari batujijwe mu ishyamba rya sambisa riri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa nigeria yamara naho biri uko ku nkengera z'urubibe mu buraruko bwa cameroon harabaye ibitero bitari bike ku noheli ibyagaragaye ko hakiri inzitizi mijiyawa bakari arongora akarere k'uburaruko bwa cameroon aremeza ko abajejwe umutekano muri ako karere babonye umugabo yikekwa kuba ari umunywanyi wa boko haram agana mu karere ahari hahuriye abakirisitu mu gisabisho ko cyo ku noheli kuri uyu w'imana bakari amenyesha ko mu gihe abajejwe umutekano bari batanguye kumusaka uyu mugabo yaciye yituritsa ko ikibombe cyamuhitanye cyongera gihitana umunyagihugu umwe n'abandi babiri mu bari bajejwe umutekano abashika umunani bakaba barakomeretse abamenyesha amakuru nako batangaza kandi ko hari ibitero bitatu byabaye ku mupaka wa nigeria na cameroon bigakomeretsa abatari bake ni mu gihe ibyo bihugu uko ari bibiri byari byasubiye kugura umupaka ubigabura inyuma y'imyaka itatu wari ugawe ibyari byabonetse ko nk'ikimenyetso cy'uko boko haram yatugijwe perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika amenyesha ko yizera indoto afise ku gihugu cyiwe kandi ko iyo ahurira mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu na donald trump yari kumutsinda ibyo perezida obama yabitangarije mu kiganiro yahaye david axel rod yahoze ari umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu kuri uyu wa mbere donald trump yatowe ngo arongore amerika abicishije ku rubuga ngurukanabumenyi rwa twitter yamiriye kure ibyatangajwe na perezida obama mu gutuma urutoke ikena ry'ubuzi ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'itegeko rijyanye n'iby'ubuvuzi obama care perezida obama ya keje kandi umukandida w'abademokarate Hillary Clinton yamara avuga ko imyiyamamazo yiwe yaranzwemwo ukwiyubara kwinshi perezida obama yagarutse kandi ku murage w'intwaro yiwe mu kuvuga ko intsinzi ya trump idasigura ko indoto yiwe ku gihugu yabaye impfa gusa perezida obama azorangiza ikiringo ciwe ca kabiri nk'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere k'umwaka buca utangura yatangaje ko agiye kubandanya gukora mu kubaka urunganwe rushasha rw'abayobozi abamenyesha amakuru hamwe n'abanyepolitike urwo runganwe perezida obama yamenyesheje ko arubona mu bafise imyaka mirongo ibiri na mirongo itatu buzuye ingabire n'indoto akavuga ko azokoresha ikigo agiye kurongora mu gutora umuti w'uburyo yobahuza n'uburyo abaha ibi bya nkenerwa kugira bashike ku iterambere perezida obama yarangije avuga ko atifuza kubaho yishimira ibyo yakoze muri kahise byiza tukiri hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya chicago igipolisi kimenyesha ko abantu bashika kuri mirongo ine baguye mu mishamirano muri iyi minsi ya noheli cumi n'ababiri muri bo bakaba barahasize ubuzima ibyo byatangajwe mu gihe leta ya chicago ivugwamwo intureka nyinshi mu mwaka uheze ubwicanyi bukaba bwariyongereye ku bice mirongo ine ku ijana edi johnson arongoye igipolisi muri chicago yabwiye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere ko mirongo icyenda ku ijana y'abishwe muri iyi minsi ihereza indwi bari mu migwi y'abasuma karuhariwe abandi bari basanganywe amadosiye mu butungane bakaba bikekwa ko bakoresheje inkoho johnson yemeza ko abanyepolitike bari bakwiye gukomeza amategeko ku bijyanye no gutunga ibigwanisho bicira umuriro mu gihe bazoba bari mu nama yabo mu kwezi kwa mbere akavuga kandi ko uyu mwaka ubwicanyi bwabaye bwinshi kurusha mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikinyamakuru Al Jazeera cagiriza igihugu cy'Uburusiya ko cihingiye ibire- ibirego kuri umwe mu bamenyesha makuru baco afungiwe aho muri Misiri ni mu itangazo Al Jazeera yasohoye kuri uyu wa mbere aho yatangaje ko bahakana ivyagira umumenyesha makuru Mahmoud Hussein akandi ko ataho bifatiye mwamenya ko Misiri yagiriza Hussein ko yadurumbanije umutekano akongera agatanga amakuru atariyo abategetsi ba Misiri batangaza ko Hussein azopfungwa mu kiringo cy'imisi 15 mu kurindira ko hakorwa amatohoza ikinyamakuru Al Jazeera gisanzwe kidakorera muri si- Misiri gisaba ko umumenyesha makuru ari kugwa bwa vuba kikavuga ko yafashwe ari mu buruhuko bwo kuramutsa umuryango ico kinyamakuru kimenyesha kandi ko kizofata ingingo zose zijanye n'ubutungane kugira Misiri yishure kuri iryo hohoterwa ifatwa ry'umumenyeshamakuru Mahmoud Hussein akorera Al Jazeera ryateye amakenga ku bijyanye n'ubwigenge bw'abamenyeshamakuru basanzwe bakorera muri Misiri aho icyo gihugu casi- cashizwe mu bihugu bi- bihangami- bibangamiye abamenyeshamakuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu naho igipolisi muri Tayilande cyatangaje ko cyafashe abantu bashika kuri cenda bagirwa kuba barinjiye mu ordinateur ya leta mu ntumbero yo kwiyamiriza itegeko rishasha rijanye no gucungera ikoreshwa rya internet
ayo yari amakuru yo hirya no hino muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com nimujyeho murahadusanga noneho amakuru yo mu biyaga bigari perezida silvestre ntibantunganya wahoze ategeka uburundi amaze ibyumweru bibiri atahutse yari amaze igihe kirenga umwaka aba mu gihugu cy'ububirigi yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije Eh, mu burundi uravye uko hariho ibibazo igihugu kimazemwo umwaka urenze ibibazo bifatwa kwinshi ufatiye ku babivuga canke mbere no kubaza barondera guterera inyishu ntawovuga yuko uko umutekano bimeze uyu munsi ariko vyari bimeze haraheze amezi cumi n'abiri urabona ko hari vyagiye bihinduka mugabo kandi ukumva mu mitima mu maso y'abantu ko hariho ibibazo bagira bati mbega none tuzokogorora gute koko ngo twumve yuko twishira tukizana ngo twumve yuko koko turi mu nzira imwe twese nk'abarundi bamwe eh, ba mugabo umwe kandi bipfuza igihugu gitera imbere kuri bose na hose ariko mukubitije amaso inyuma mukaraba umunsi mwafata ingingo yo gutahuka murashaka kutubwira ikintu catumye muvuga ati ubu harageze ko jewe ntahuka ubwa mbere hoho iyo uvuze gutahuka sinije nobifata kuko ngaha ahangira umuntu yabanza agasigurira abantu igituma namaze aya mezi yose hanze kuko ubundi jewe igihe nari nagiye mu bubirigi e, mu ntango z'ukwezi kw'icenda k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ndibuka neza hari ku itariki zine z'ukwezi kw'icenda ni uko nashitse ku kibuga c'indege co mu bubirigi hanyuma abapolisi bagende ba- baraba ivyerekeye impapuro z'ingenzi ni ukuvuga eh, ibi vy'amapasiporo umwabwira ngo pasiporo yawe ivugwa yuko yi- inyuma baraheza barabiraba vyose biraca mu nzego za nkenerwa inyuma basanga nta kibazo bobo bitera Eh, mbere kuri jewe ico singigira iki- singigira ikibazo kuko burya umurongozi hariho ivyo utegerezwa gushira imbere gusumvya ibindi eh, ukaraba uti mbega uyu munsi aho tugeze naho ibintu vyabaye kuriya ico noterera ico uwundi yoterera akigora umwe yogira hirya no hino kugira ngo turengane ibi bituma abantu bagira ubwoba ni iki uwo ni mo- niwo murimo rero w'indongozi nyayo nk'uko je nobivuga ico ni ikibazo muvuze gihambaye cane rwose co guterera umutegetsi wese ahari eka umurundi wese akunda igihugu akarota avuga ikintu yoterera ku bwanyu ikintu abategetsi bari kuri leta boterera muri iki gihe n'ikihe murazi ko hariho abarundi benshi baba mu buhungiro muri iki gihe hariho amajambo muri no minsi jewe nsigaye nkoresha ku muntu wese ari umurongozi kandi umurongozi si ukuvuga uri ku butegetsi gusa urashobora kuba n'umurongozi uri mu migambwe cyangwa mu mashyirahamwe eh, umwe mu migambwe iharanira kuzofata ubutegetsi biciye mu nzira zizwi uri mu mashyirahamwe ayavuga yuko adaharanira ibyiciro bya politike urumenyeshamakuru uri umuntu wese aho uri ufise umugwi uburimwo nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi uraje amarushwa caciyemwo naho yagejeje abarundi uri umurongozi rero icya mbere utegerezwa kumenya nuko ayo marushwa ya wewe naho warayaciyemo wewe ku gatwe kawe utoyashira imbere ahubwo ugira uti jewe neza kuyarenga gute kugira ngo mfashe abarundi gushikira ineza gushikira iciza ikintu naco kimeze nk'akamo mwotera abandi barundi bari hanze ba- nabo nyene bafise ubwoba bwo gutahuka baba abatari muri politike canke abari muri politike ni nk'akanye oya si abari hanze gusa kuko ikibazo co kugira uburenganzira bwo kuba ta nkomanzi mu gihugu cawe ntikiraba abari hanze gusa n'abari mu gihugu hagati kirabaraba baba abari ku butegetsi baba abari mu yindi mice y'igihugu amenyeshamana narumvise mbere igihe kimwe yuko n'umukuru w'inama nshingamateka yasavye abepiskopi ba ekleziya gatolika y'u Burundi ko bofasha kugira ngo bahunze batahe ivyo ushobora kwi- kubisaba mbere n'abandi ushobora kubifasha kubisaba n'urwaruka urwaruka rw'imigambwe iyo imigambwe iri ku butegetsi canke imigambwe itari ku butegetsi ushobora kubifasha kubisaba imihari y'abakenyezi imihari eh, y'abikorera utwabo ushobora kubisaba abadufasha aba bafasha uburundi mu nzego zitari zike ubu rero umwe wese arafise ico ategerezwa kugira ica mbere nibaza ni ukumenya ubwa mbere kandi tukiyemeza kandi tukabishingira intahe tukabigendera ko twese turi abarundi turi bene burundi ko imana yaturemye yadusangije igihugu ciza citwa uburundi yuko atanumwe rero afise uburenganzira bwo gukora iki canke kiriya cobuza uwundi kugira ubwo burenganzira mu burundi kandi umurambo wa valentin bankumuhari waraye ushyinguwe mu cyubahiro valentin bankumuhari ni umwe mu bagendanye n'umuganwa Louis gasore baharanira ubwigenge bw'u Burundi visi perezida wa mbere wa repubulika y'u Burundi gaston sindimwo yaserukiye leta muri uwo muhango yavuze ko bankumuhari ari intwari itazibagirana eroge wirika neza araduha inkuru uyu muhisi valante bankumuhari yararanguye amabanga imana n'uburundi byari byamushinze mu bwitonzi aho hari mu itongo ry'abapfuye riri ku mpanda muri komine gihanga intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi kuri uyu wa mbere niho hashinguranywe iteka umuhisi valante bankumuhari uwaserukiye umuryango yariko yibutsa amwe mu mateka yaranze umuhisi bankumuhari pierre justin nkunzimana yanagarutse ku matarika mwamwe ntibagiranwa mu buzima bwa nyakwigendera valantino bankumuhari yaratowe kuba mu ndatwa zaserukiye uburundi hambavu ya nyakubahwa petero ngendandumwe mu ngoro ya onu i new york kugira ngo basigurire amakungu ko ari nkenerwa yuko uburundi bwosubizwa intahe yo kwikukira bwamanye kuva na kera na rindi yarongeye aritaba ubutumire bwa kwame nkuruma ari kumwe na tadesi ry'uyu munsi yakra ku mugwa mukuru wa ghana aho bari bakoraniye mu ikoraniro ry'ibihugu vya afurika birondera ukwikukira iyo nama yiswe conference panafricaine sur l'independance immédiate du continent africain valentin bankumuhari yari mu bashinze umugambwe iprona hambavu y'umuganwa atari umugani rudoviko rwa gasore ico citegererezo ciza valante bankumuhari avugwa ko n'umuryango wiwe na leta y'uburundi iracemeza mu birori vyo kumusezera irya nyuma yari yaserukiwe na gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yibukije ko perezida nkurunziza ubwiwe ariwe yari kuhishikira iyo atamanga menshi yari afise icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu nawe nyene yashimagije ubutwari bwa bankumuhari yanumye kandi ngo nsubire nkenguruke ku izina rya leta y'u Burundi ibyiza uyu munsi yakoreye u Burundi abenshi turi ngaha twavutse turirimba Burundi bwacu Burundi buhire turirimba tuti Burundi bwacu uragirya basokuru ramuswe intahe habwa impundu wiganzuye abakuganza ariko ntituzi neza ingene abatuboneye izuba bitanze batiziganya mu guhabuza iyo ntahe yo kwikukira twagira twakwe n'abakoroni baramajijije igihugu n'amaguru bigisha ishaka bafise barondera hirya no hino ku isi abandi bumva umugambi wabo bobashigikira bararaye rubunda batazi ko buca kuko bahirwa n'abakoroni bashaka ku- kuguma bagipfukamye mu nda baremera umunyororo bahema baronkeje igihugu cy'u Burundi intahe yo kwikukira gaston sindimwe aturuka mu mugambwe wa rwagasore w'abadasigana iprona ari nawe washikanye uburundi ku ntahe yo kwikukira yibukije ko ku isi yose intwari nka bantu muhari arizo kwiratwa muri mirongo itandatu na rimwe uyu munsi nyene kuko igihe umugambi wiwe uhejeje gutsinda abakoroni bifuje yuko bisubirako yaciye aja muri coloque do stand mu Bubirigi aho yagiye kugira ngo aharanire iyo ntayo kwikukira ntisubire inyuma murumva ko umuntu nk'uwo yabaye kirumara mu gihugu ubwo butwari bwiwe nibwo umukuru w'igihugu cacu yashatse guhaya no guhayagiza aho yamwambika ikidari c'umwakaka igihugu cacu ndetse igihugu icyo ari cyo cyose cama gikenera abantu b'intwari barondera ineza yo bose bacigura kandi bagashinga icumu mu mashinga nk'uko twama turirimba umuhisi valante bantu muharashenge yafise imyaka mirongo icenda n'ine yari yavukiye muri komine ya mbuye intara ya muramvya hagati mu gihugu c'u burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri na kabiri asize umupfasoni n'abana icenda kuri cumi na babiri bari baribarutse hamwe n'abuzukuru mirongo ibiri n'icenda eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
noneho tujye mu rwanda noheli ntiyabaye nziza ku bacuruzi n'abaguzi nk'uko byahoze abacuruzi bavuga ko bacuruje amafaranga make kuko abaguzi basigaye bazi guteganyiriza ibihe bibi kuri iyi nkuru dutega amatwi asumutakaboye abacuruzi banyuranye baganira n'ijwi ry'amerika bavuze ko ku munsi mukuru wa noheli benshi ubuzima butigeze buhinduka aba bacuruzi bavuze ko abaturage bahashye bisanzwe ko nta kintu kigaragaza ko hari umunsi mukuru ukomeye nka noheli cyabaye ubundi hajyaga abaho uburyo bwo kuba habaye noheli ugasanga abantu basinze barwanya bamwe bagafungwa ariko ubu ngubu urebye nyine ni ka ni ka kantu k'umunsi umwe bavuga ngo ni noheli ariko amafaranga y'ibigaragara ntabwo ari kuboneka neza ikintu cyeza ubona ni ibishyimbo ariko ibindi byo bira- birahenze cyane nta gishyashya cyane cyabonetsemo kigaragaza ko ari noheli nta kidasanzwe erega muri ibi bihe habayeho inzara ikintu biguriye cyane ni imiceri n'ibirayi n'ubuto murabona iminsi mikuru hari ikintu basigaye nk'abantu b'abacuruzi ntabwo basesaguye banyweye bisanzwe ariko nanone kwishima ntibyabura mbere gato ko iminsi mikuru itangira polisi y'u rwanda yari yasabye abanyarwanda cyane cyane abakora ibikorwa by'ubucuruzi kugira uruhare mu migendekere myiza y'umutekano mu gihe bategura ndetse banizihiza iminsi mikuru y'impera z'umwaka polisi yavugaga ko kwizihiza iminsi mikuru bikorwa mu buryo butandukanye bitewe n'imyemerere ya buri muntu hari abaturage bamwe bajya gusenga abandi bakajya kubyina mu bitaramo n'indi myidagaduro inyuranye abandi bakayizihiza mu ngo zabo ibi byose polisi igasaba ko bigomba gukorwa ku buryo buri muntu atabangamira umuturanyi polisi yari yasabye abanywi b'inzoga kwirinda ubusinzi kuko bubangamira umutekano w'abandi ibi ni bimwe abaturage babwiye ijwi rya amerika ko bumviye ndetse bakabikora nk'uko polisi yari yabibasabye nge nishimiye ko bubahirije intego ya polisi polisi niyo yavuze ati nta modoka dufite zizabacyura uyu munsi rero ni ukuvuga ngo nta musinzi nta n'umusazi nabonye mu muhanda abantu bose kandi bibutse ko makumyabiri na gatatu abanyeshuri bazatangira urabyumva neza bapunguje ubwo rero ndumva ngewe no yagenze neza kumva nta ndembe mbona kwa muganga dore hano ha- harahari hari ibitaro bibiri na nemiri we yakomeretse ubwo se navuga ko hari iki cyaba cyabaye harimo no kujijuka kujijuka k'igihe igihe cyo gusesa cyararangiye urabona ugereranyije iyi noheli n'izindi zatambutse wa mugani wavuze.
Ah, izatambutseho mbere zararenzaga ariko izubu ni ukuvuga ngo abanyarwanda bamaze kumenya agaciro ahubwo ndagira ngo maze ngira icyo nasaba Mm.
iminsi mikuru yagombye kujya igabanuka abantu bagakora ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda muri polisi y'igihugu umuyobozi waryo emmanuel kabanda yabwira dijwi rya amerika ko impanuka zo mu muhanda zagabanutse cyane ku munsi mukuru wa noheli mu rwanda hose habaye impanuka cumi n'esheshatu zahitanye ubuzima bw'abantu bane uyu muyobozi avuga ko n'izi mpanuka zabaye zidafite aho zihuriye n'iminsi mikuru asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tugume mu rwanda noneho turebere hamwe na eric bagira ubusa amakuru yaranze umwaka mu rwego rw'ubutabera ku ikubitiro turayahera mu nkiko zo mu rwanda muri uyu mwaka nibwo urukiko rwa gisirikare rukuru mu rwanda rwahamije koroneli tomu byabagamba ibyaha byo gusebya leta no gushaka guteza imvururu muri rubanda uyu wahoze akuriye itsinda ry'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu paul kagame urukiko rwamuhanishije igihano cyo gufungwa imyaka makumyabiri n'umwe no kwambugwa impeta za gisirikare na muramu we generali frank rusagara rumuhanisha igihano cyo gufungwa imyaka makumyabiri mu buroko sajenti francois kabagiza we wahoze ari umushoferi wa generali rusagara urukiko rwamuhanishije gufungwa imyaka itanu n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana atanu abaregwa bose bavuga ko ibyaha bahaniwe ari ibiremekanyo bishingiye ku masano y'abavandimwe babo baba hanze badacana uwaka n'ubutegetsi bwa bwana kagame uru ni urubanza imiryango mpuzamahanga yafashe nk'urubanza rwa politiki aho nka human rights watch umuryango urengera uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro muri leta zunze ubumwe za amerika yabifashe nko gushaka gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida kagame abaregwa barajuriye umwaka usoje ubujurire bukiraho urubanza rw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda madame victoire ingabire rwongeye kuzamura umwuka mubi ubwo abahagarariye inteko y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi baherutse mu rwanda basabye ko uru rubanza rwasubirwamo hagashakwa ibimenyetso bundi bushya iyi ngingo ubutegetsi bw'u rwanda ntibwayakiriye neza buvuga ko inkiko z'u rwanda zigenga kandi ko ibyo zakoze bishingiye ku mategeko bityo ko iby'abagize eu basaba ubwabyo bidashoboka kandi ko ari ukwivanga mu mitegekere y'igihugu madame ingabire washakaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi ntibikunde yahamijwe ibyaha birimo kugambanira igihugu agamije kukivuza umudendezo inkiko zamuhanishije gufungwa imyaka cumi n'itanu muri gereza uyu mwaka kandi usize ikirego cy'uyu munyapolitiki w'ishyaka fda inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi cyakiriwe n'urukiko rw'akarere rw'uburenganzira bwa muntu east african court of human rights ruriya rusha rwemeza ko gifite ishingiro ni urukiko ariko u rwanda rutakibarizwamo ku buryo hari n'abavuga ko bishobora kuzagorana iby'uru rubanza ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu isize metere bernard ntaganda perezida fondateri w'ishyaka ps imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ahawe gasopo yo kutarenga imbago za kigali no kujya yitaba ubutabera buri wa gatanu atabyubahiriza agafungwa uyu yararegwa ibyaha byo kwiyitirira umutwe wa politiki utemewe n'amategeko gushaka guteza intugunda n'imvururu muri rubanda gusuzugura amategeko no gukoresha inama z'ishyaka ritemewe metere ntaganda mu bihumbi bibiri na cumi yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda ariko ntibyamushobokeye kuko yahise afungwa imyaka ine ahamijwe ibyaha byo gukora imyigaragambyo itemewe no gushaka kuvutsa igihugu umudendezo uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kandi usize abasaga makumyabiri bari mu buroko bakurikiranyweho iterabwoba mu gihe abandi batanu bo barangije kuraswa kugeza urubanza rw'iterabwoba rwaberaga mu muhezo uyu mwaka kandi nibwo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa busasamane nyanza yatesheje agaciro ikirego cya dr theoneste niyitegeka yaregaga ubuyobozi bwa gereza ko bumufunze binyuranije n'amategeko uyu yahamijwe ibyaha bya jenoside mu bihumbi bibiri n'umunani n'ibyaha uregwa ahakana yivuye inyuma akavuga ko azira kuba atarariye iminwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi nawe yamamaye mu bihumbi bibiri na gatatu ubwo yashakaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ntiyabigeraho reka noneho duterera akajisho mu manza z'ibyaha bya jenoside bwana lewo mugesera umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha bya jenoside amuhanisha igihano cyo guhera mu buroko mugesera aregwa ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside ibyaha bishingiye ku ijambo yavugiye ku kabaya mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri ubutabera bw'u rwanda bufata nk'ijambo rutwitse kuko aregwamo ko yahamagariye abahutu kurimbura abatutsi uregwa bakavuga ko ari ijambo ubutabera bwasobanuye ukundi kandi burigeza mu rukiko bwararitesheje umwimerere bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha urubanza rwa bwana mugesera ruri mu manza zafashe igihe kinini hafi imyaka ine yageze mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri avuye muri canada urubanza ntiruraba itegeko kuko yajuririye ibihano by'umucamanza igihano cyo gufungwa burundu kuri mugesera cyabaye cyo kimwe no kuri pasiteri jean uwinkindi urubanza rwarangiye pasiteri jean uwinkindi atacyunganiwe kuko abanyamategeko be bananiranywe na minisiteri y'ubutabera ku kiguzi cy'urubanza byatumye uwinkindi abanyamategeko yagenewe atabemera urubanza rw'uyu woherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha i yarusha narwo ntiruraba itegeko kuko nawe yajuririye ibihano by'umucamanza tukiri mu makuru nk'ayo uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu usize bwana bernard munyagishari nawe waturutse i yarusha urubanza rwe rusatira ku musozo uyu mugabo ariko yikuye mu rubanza ku bw'ibyemezo atemeranyeho n'umucamanza ashinja kubogama nabwane manuel mbarushimana we waturutse mu gihugu cya denmark kuburanishirizwa mu rwanda ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu urubanza rwe ruragana ku musozo nicyo kimwe n'urubanza rwa jean habyarimana nawe ku byaha bya jenoside habyarimana yamaze imyaka makumyabiri afunzwe binyuranije n'amategeko nk'uko byemejwe n'umucamanza wa mbere ariko kuba akekwaho ibyaha by'ubugome yamuhanishije igifungo cya burundu y'umwihariko yahoze akuriye ishyaka mrnd ryari ku butegetsi mu gihe cya jenoside mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa kigali ubujurire bw'urubanza rwe nabwo buragana ku musozo muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu gatandatu kandi ntawakwirengagiza ko ubutabera bw'u rwanda bwashyize ingufu ubu zidasanzwe mu gukurikirana abakekwaho ibyaha bya jenoside bari hanze bakoherezwa kuburanira mu rwanda aha twavuga nka bwana radisirasi ntaganzwa wafatiwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo byabaye ibyishimo kuri leta zunze ubumwe za amerika kuko uyu mugabo yari ku rutonde rw'abamerika yashyiriyeho miliyoni eshanu z'amadolari y'abanyamerika kuwagaragaza aho baherereye hose hari kandi dr leopold munyakazi nawe waturutse muri amerika kuburanira mu rwanda bwana jean claude yamuremye na mugenzi we jean batiste mugimba wo boherejwe n'igihugu cy'ubuholande gisanzwe gitanga inkunga ikomeye mu by'ubutabera bw'u rwanda liyetona ari jean claude seyoboka wahoze mu ngabo zatsinzwe mu rwanda nawe uyu mwaka yaturutse muri canada abagabo bose uyu mwaka usize imanza zabo zitaratangira kuburanishwa mu mizi gusa haracyari umurundo w'impapuro zo guta muri yombi abasaga magana atandatu hirya no hino ku isi bakekwaho ibyaha bya jenoside
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo inshuti zacu ubu noneho ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
mu rugendo rw'iwe rwa nyuma aherutse kugira mu mahanga mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yarashyigikiye demokarasi mu kibanza yatanguriyemo ca atene mu gihugu cy'ubugiriki perezida obama yatangaje ko icyiyumviro gishasha ca demokarasi cavutse mu misozi iri mu micungararo y'igisagara ca atene haheze ibinjana mirongo ibiri na bitanu demokarasiya kratos ubutegetsi uburenganzira bwo gutwara biva ku banyagihugu uburinganire kuri bose imbere y'amategeko perezida obama yatangaje ko mu mateka y'isi hari abavuga ko demokarasi idashoboka ko abanyagihugu bategerezwa kubwigwa ibyo bakora nyamara perezida obama avuga ko ubwigenge bw'abanyagihugu ku byerekeye ubuzima bwabo na kazoza kabo ari ibintu biranga abantu bose ku isi avuga ko biri mu mishahara yakira kiremwa muntu perezida obama yatangaje ko leta zunze ubumwe za amerika zashigikiye ubuyobozi bufatiye kuri demokarasi kubera amateka yerekanye ko intwaro zifatiye kuri demokarasi ziba zitekanye kurushiriza zuzuriza abantu kurushiriza kandi zitera imbere kurushiriza perezida obama avuga ko mu bitandukanye n'intwaro zitwaza igikenye intwaro zirangwa na demokarasi zisunga ibyiyumviro by'abanyagihugu atangaza ko ivyo bituma haba umutekano worohereza kenshi iterambere mu butunzi perezida obama avuga kandi ko intwaro za demokarasi ari gake zirangwamwo ingwano amenyesha ko kubera intwaro nk'izo atawe zikumira zakira impunzi n'abantu bakeneye gufashwa ngo ivyo bituma izo ntwaro zihangana n'abarondera guhindura uburyo abantu babayeho biciye mu nguvu n'uruhagarara izo ntwaro zirazibira abashaka guhemukira imico ngendegwako ya demokarasi perezida obama aremera ko isi aho ibintu ari magiriranire aho abantu bava mu bice n'imico itandukanye bagerageza kubana ngo demokarasi ishobora kutoroha yamara avuga ko demokarasi ariyo nzira ishobora gutuma haba ubutungane perezida obama avuga ko uburyo bwo gutwara bwisunga abanyagihugu ari bwo bushikana kuri kazoza keza
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeza mukomeze rero mugubwe neza na radiyo yanyu mwari kumwe na thomas kamirindi mugira umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.